radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi ku wa gatanu itariki zine z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka na aloyizi bigirimana
nk'ubu munsi bavuga ko bagamije gufata abajene bose baba kumusaga hanyuma rero tuheze twumva ibintu bavuga yuko n'umuntu w'umugabo wese akiri jene baje bamurundira kumufata bavuga ngo nibo barasa ubu ni umunyagihugu aba muri karitsiye ya musaga avuga ku mutekano muke uri muri iyo karitsiye iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu
amakuru avugwa hirya no hino tuyatanguriye kuri iyi nkuru yo muri sudani ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa ku isi ribimenyesha ko rishobora guhagarika ibikorwa byo gufasha abanyasudani bakoresheje indege zo mu kirere mu mpera z'uku kwezi mu gihe ritoronswa imiliyoni icumi z'amadolari y'abanyamerika kugira ribandanye ibikorwa byaryo ibyo bikorwa byo gufasha hakoreshejwe indege birahambaye cyane mu gihe igihugu cya sudani imiduga bitoroherwa gushika mu turere turimwo abanyagihugu bivanye n'amabarabara atifashe neza muri ico gihugu mu mezi arangiye ibintu vyarayangaye mu gihe abantu bashika ibihumbi amajana abiri bataye izabo barahunga kandi Sudani kikaba ari igihugu kitagira amabarabara meza umutegetsi mukuru wa onu ajejwe kwitaho impunzi asaba ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya union europeenne kwakira impunzi zishika ku bihumbi amajana abiri babicishije mu mugambi bise mass relocation program ni ukuvuga umugambi wo kwimura abantu ku bwinshi mu ngingo yo gufasha insinzi y'ingenzi ziriko zirarondera gutabagwa mu bihugu bya buraya uwo mutegetsi antonio guterres kuri uno munsi wa gatanu yasabye union européenne gushinga uwo mugambi woba uhurikiyemwo ibihugu vyose vy'uwo muryango mu ngingo yo gufasha impunzi zifise ibibazo nyakuri vy'umutekano guterres yavuze ko iki kibazo c'impunzi kigaragaje ibibazo bihanze ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya ati ni abagize uwo muryango batumvikana kuri ico kibazo bazosanga baciriye inzira abagizi ba nabi bagira umwuga wo kwinjiza abantu mu bihugu batabirekuriwe n'amategeko kumwe n'abadandaza abantu ku masoko atemewe n'amategeko ku isi umushikiranganji mukuru w'ubwongereza david cameron kuri uno munsi wa gatanu yatangaje ko ubwongereza buzokwakira izindi mpunzi z'abanyesiriya ibihumbi n'ibihumbi aba bakaba bazoba bongerejwe ku bandi ibihumbi bitanu basanzwe baremereye kwakirwa muri ico gihugu cameron yavuze ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugerageza gukemura ibibazo bihanze uburaya kumwe no kugarukira imbabare ku bantu batoroheye muri aka kanya kuri uno munsi nyene mu gisagara ca biske muri Hungary impunzi zari zaruriye gari ya moshi zigerageza kuja mu Budagi aho ico gihugu ciyemeje kwakira ikindi gitigiri c'impunzi amajana umunani zanse kuyivamwo yamara igihugu ca Hungary kibandanye gushimika yuko amategeko y'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya asaba ko ingenzi zitegerezwa kwerekana impapuro z'inzira imbere y'uko zifata urugendo zigana mu Budagi
perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika yakiriye kuri wa gatanu mu biro vyiwe umwami salman w'igihugu ca arabia saudite urwo rugendo rwa mbere uwo mutegetsi agize muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ahashikiye ku ntwaro mu kwezi kwa mbere inyuma y'aho umwami abdallah w'ico gihugu afiriye nk'uko ben rodes icegera c'umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro kwa perezida obama abimenyesha urwo rugendo rurahambaye turavye akarere arabiya sawudite giherereyemo kandi hatibagiwe n'amasezerano irani iheruka gusinya n'ibihugu rutura ku isi amasezerano atumbereye guhagarika ibikorwa vya irani vyo gukora ibigwanisho ruhonyanganda uyo mubonano ubaye inyuma y'inama yabaye kuwa cumi na kane z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka inama perezida obama yagiranye n'abakuru b'akarere gahurikiwemwo ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu inama abo bategetsi bashikirije amakenga bafise ku bijyanye n'uko irani ishobora kutubahiriza amasezerano ibihugu bitari bike byo muri ako karere birafise amakenga kuri irani ku bijyanye n'ibiriko biraba aho irani ifise uruhara rukomeye mu biriko biraba muri irake na yemen ku kibazo c'impunzi murantunga ikibazo c'impunzi zitera zigana iburaya HCR ikaba rero ihamagarira ibihugu mirongo ibiri n'umunani vyose vya buraya gukemura mu buryo bubereye kandi ku rugero rumwe ikibazo gikomeye cane c'impunzi umurengera kihanze ibihugu vya buraya HCR iragabisha kandi ko izindi mpunzi zishika ku bihumbi amajana abiri z'abanyesiriya zishobora gufata ingendo zirimwo impanuka nyinshi zigerageza kuja iburaya kurondera ubuhungiro muri muri muri uyu myaka honyene ibiharuro vyashizwe ahabona na ONU vyerekana ko ibitigiri vy'impunzi zinjira mu bihugu vya buraya vyagiye biriyongera muri iyi misi yahera ibiro vya ONU bijejwe impunzi bitangaza ko ku munsi wa kane mu gihugu ca Macedonia hinjiye impunzi ibihumbi bitanu n'amajana atandatu ico kikaba ari igitigiri kinini ca mbere c'impunzi zinjiye muri ico gihugu mu munsi umwe uwo munsi nyene muri Hongrie hinjiyeyo ibihumbi bitatu n'amajana atatu HCR ivuga ko abantu barenga ibihumbi amajana atatu bamaze gufata urugendo rurimo impanuka nyinshi bajabuka uruzi rwa Mediterane muri uyu mwaka honyene ubwo rugendo rukaba rumaze guhitana abantu ibihumbi bibiri n'amajana atandatu umuvugizi wa HCR Melissa Fleming avuga ko impunzi z'abanyesiriya bagera ku mamiliyoni ane bamaze gusaba ubuhungiro mu bihugu bihanye imbibe na Siriya akavuga ko ibibazo muri ico gihugu bisa n'ibigenda vyiyongera avuga kandi ko abantu babayeho muri ico gihugu mu bukene bwinshi ata, at, batabona iyo amaherezo azoba ameze muri ico gihugu mu minsi iri imbere ibitaro biri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya texas basanga bitari byiteguriye bikwiye kwakira abagwayi ba ebola muri leta zunze ubumwe za amerika no gukingira amagara y'abakozi bavyo nyuma yaho abaforoma babiri abaforomakazi babiri banduriye iyo ndwara bariko baravura umugwayi wa ebola ivyo vyashizwe ahabona mu cegeranyo cagizwe n'akagwi k'abahinga bigenga ico cegeranyo kivuga ko biboneka neza ko abakozi b'ivyo bitaro bijejwe ibiro vya Amerika bijejwe kugwanya indwara z'ibiza aba, aba mu mareta kumwe n'abo muri iyo ntara ya Texas nabo nyene bariko baragerageza kwiga ubuhinga bwo kugwanya ico kiza kumwe n'abakozi b'ivyo bitaro bita Texas Health Presbyterian umuntu yitwa Thomas Eric Duncan yapfiriyemwo iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radiyo ijwi rya amerika mu rwanda ijana na kane n'ibice bitatu fm mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikiriza kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobaze gmail akaburungu kome na facebook kuri adrese voa radio yacu no kuri site yacu ya interinete wewewe radio yacu voa akaburungu kome
Uburi mwanya makuru bavuga mu biyaga binini mu Burundi komine ya Musaga yazindutse yugarijwe n'inzego z'umutekano gushika nyuma ya saa sita bamwe mu banyagihugu baho bari bahungiye mu misozi ihanamiye iyo komine amakuru ava mu banyagihugu avuga ko abasore batinye gufatwa n'igipolisi Fidelite ishatse
abanyagihugu bazindutse bahunga bagizwe ari n'imisore hamwe n'abagabo batarasaza amakuru twahawe n'abazindutse bahunga avuga ko bari bafise amakuru avuga ko igipolisi cari caramutse kizinduka kiza gufata umuntu wese w'umusore ari ngaho kumusaga hamwe n'umugabo akiri muto uyu ni umwe mu bari bahunze batinya gufatwa hari cumi na zibiri nusu bari bakwiye ku ikaburimbi hose kw'ibarabara ryinjira muri karitsiye hose hari abapolisi bwira inshuro zingahe kw'ibarabara bansubiza inyuma bafura inkuba bagomba guturasa nca mu mwonga nsarukira mu kanyosha ngiye gutegera bisi mu kanyosha nk'uwo munsi bavuga ko bagamije gufata abajene bose baba kumusaga hanyuma rero tuheze twumva ibintu bavuga yuko n'umuntu w'umugabo wese akiri jene baje bamurondera kumufata bavuga ngo nibo babarasa nico gituma rero twaciye dusa n'abahunga abandi bari hejuru yo mu kameso uhagaze ku musaga urabona ko ari abajene benshi buzuye hejuru hejuru ya musaga bakikuje mu kameso bahunze ntitwaje ku kazi kubera tugakunda cyane turagakunda n'ivyo mugabo twagiye ku nk'abahunga uyu nawe n'uwundi munyagihugu wo ku musaga yari yahungiye mu kamesa kubera ningiye ku kazi mu gitondo mbona abapolisi babaye benshi mbona abantu bateye bahunga baduga naciye mpungira ruguru mu kamesa ka ruguru tumaze gushikayo nasanze hariyo n'abandi bantu benshi bahunze bari bagiye ku kazi baciye bahungirayo hariya ruguru abapolisi baciye baduga baca ahantu kumva bashika ku isengero baca batangura kurasa abantu bari bahungiye hariya bimwe baciye bashwiragira bagenda za ruyaga baja baca barasanzara bamwe bagenda mu myunguku abantu bafatiwe hariya hejuru baciye badugana mu gashoko mu ruyaga Twe twabonye ino harasubiye kuba sirikirasiyo tuca turagaruka abanyamusaga biri mu mazu bugaranywe gushika igihe cy'isaha sitandatu n'igice z'umurango amabarabara yose makuru makuru yinjira ku musaga nka rn7 n'iriva ku isoko rija mu kinanira yose yari yugaye ayo mabarabara yahavuye yugururwa nk'uko tubibwirwa n'uyu munyamusaga hafi saa saa cenda niho twi twabona abapolisi batangwa ku- kuva mu mabarabara bagenda batwaye n'amakonsertina bagenda ah, iyo ma- amaja muri ville hama natwe tubona bamwe bamwe bariko baraza uruja n'uruza ruratanguye buke buke hama abandi tubanza kuja twegera ngaho ku mabarabara turaraba ngene bimeze aho nyene ku musaga mu gitondo hari hafashwe abantu barenga mirongo itanu nk'uko amakuru dukora mu gipolisi abishikiriza ayo makuru nyene avuga ko abantu mirongo itanu na babiri bahavuye barekugwa basabiye ikigongwe n'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa twaronse umwe mu barekuwe aho yatubwiye ko babazwa n'ingene bagwa mu mporero nuko usanga twe tugwa mu- mu mpora y'ibintu tutazi bagufata uri umuntu wigiye ku mirimo yawe ngo amugura aratera amagerenade ivyo amagerenade nta n'ivyo uzi hari naho uriko urahaca birengana naho uriko urahaca ugiye muri iyo mirimo yawe ya buri munsi baguhagiza dosiye utazi bityo tosaba kabonyagihugu tosaba yuko umuntu yokwagirizwa ico yakoze canke icazi muri ivyo twebwe abantu batoba twareka kuhagirizwa dosiye ivyo tutazi birateye umubabaro kubona bakwagiriza ngo umuntu umaze gukura bakwagiriza ngo ngo utera amagerenade uri umwana mutoya bakagiriza ngo utera amagerenade ayo matelefone batwaye bazitwara ari nyinshi ariko bagaca baraba telefone ata valeur igira barazisubiza mugabo telefone zari zizimbye bene zo twese ntibazidusubije batubwira ngo abapolisi bazitwaye ngo gihuzo zituronderera umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye arakana ivyo vy'amatelefone bivugwa ko yazimiye kubwiwe ngo abo bantu bose bari bafashwe basubijwe ivyo bari batwawe vyose ikindi naco yatubwiye ni uko mw'isakwa ryabaye ku musaga ngo hatowe inkoho imwe ya kashinikove n'iyindi nkoho ya pistole igerenade imwe umwambaro w'igisirikare umwe amashargeur y'inkoho ane yuzuye amasasu hamwe n'andi masasu arenga mirongo itanu nk'uko vyashikirijwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi i Bujumbura Fidelite Yishatse ku bw'ijwi rya Amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo hejuru y'amerika turabandanya n'amakuru twabateguriye tuve mu burundi dusimbire aho hakurya mu rwanda kuri uyu wa gatandatu u rwanda ruzotunganya ibirori byo kwita amazina abana b'inguge mirongo ibiri na zine bavutse uyu mwaka muri parike y'ibirunga iri mu buraruko bw'igihugu cy'u rwanda ibirori byo kwita izina izo nguge birakomeye cyane mu gihugu cy'u rwanda kubera byinjiza byinjiriza leta y'u rwanda amafaranga atari make eric bagira ubusa yatembereye hafi y'ibirunga yitegereza uko abanyarwanda bariko bitegurira uwo munsi w'ejo harabura amasaha atagera umunsi ngo umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ugere tugera mu murenge wa kinigi hafi y'ibirunga mu karere ka musanze twasanze imyiteguro imaze amezi hafi abiri irimbanije inyubako gakondo zishimangira umuco nyarwanda amafoto y'ingagi ku mihanda n'ibindi bihita byigaragaza ni umuhango ushorwamo amafaranga atari make ariko ugomba kwinjiza akayabo ku gihugu inyubako z'amazu ya kinyarwanda n'ibindi hatarimo amahema yo kwiyakiriramo ngo bihagaze kuri miliyoni zisaga makumyabiri z'amafaranga y'u rwanda bwana uwamahoro watsindiye isoko ryo kubaka hazakoreshwa mu kwita izina abana b'ingagi yatubwiye ko yahaye akazi abari hagati ya magana abiri na magana abiri mirongo itanu mu gace kubona amafaranga bigoranye njyewe natangiranye nabyo kuva kwita izina byatangira natangiranye nabyo nkora dekorasiyo y'amazu kuko aha niho bambarira barita izina tubona ibiraka cyane cyane iyo ari kwita izina tuhakorera amafaranga ni ukuvuga kuko biba rimwe mu mwaka mu iyo rimwe mu mwaka niho tubona amafaranga cyane uko dukora ariko byarangira tugakora imirimo isanzwe mu rugo wenda niba umuntu yakora amafaranga nk'ibihumbi makumyabiri nangwa mirongo itatu agenda agura imbuto y'ibirayi nangwa y'ibishyimbo nangwa y'ibigori ugatera hano nahageze nje gushaka amafaranga araboneka ariko amafaranga araboneka kubera aranga ingagi nyine ntogabura kuboneka kuko ingagi bazisura buri munsi ubu ndi gukora rero ndi gucukura icobo cyo gushingamo ibiti abatuye mu kinigi ntibashima imirimo babona ku kwita izina gusa ahubwo amashuri imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose ngo bikomoka ku bukerarugendo inyungu ntiziri kuri ba rubanda rugufi gusa madame gitego jeanne clementine amaze imyaka icumi ayobora guest house iri mu marembo y'ikibanza kiberamo umuhango wo kwita izina abana b'ingagi zo mu birunga ku munsi wo kwita izina dushaka abandi bakozi abo twita aba okaziyoneri ni ukuvuga ngo ntabwo ari abakozi bahoraho dushaka abakozi badufasha bitewe n'uko tuba dufite abantu benshi tugomba kubaha serivisi nziza zizira amakemwa biba ngombwa rero ko tuzana abakozi bamara nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi kugira ngo tubashe kwitegura neza no gutanga serivisi nziza ku batugana kuri uwo munsi nubwo biri uko mu mikorere hari ba rubanda rugufi baterwa ipfunwe no kuvukira hafi y'ingagi mu kinigi bakazumva mu magambo abandi bazibona mu mashusho kubera ubushobozi buke buri munyarwanda yishyura ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u rwanda ngo abashe gusura ingagi mu gihe abanyamahanga ari amadolari magana arindwi mirongo itanu hafi ibihumbi magana atanu mirongo itandatu na bitatu by'amafaranga amafaranga rero nta bushobozi umuntu aba afite wo gutanga aje gusura ingagi ni menshi kabisa wenda nk'umuturage usanzwe bashiraho inoti y'ibihumbi bitanu navukiye hano ufite imyaka ingahe mirongo ine n'umunani ntibakandagira muri pariki ugiye gusura ingagi ntabwo nari nakandagiramo kubera numva ko ikibazo ari amafaranga amafaranga rero twiwe rubanda rugufi ntabwo twabona amafaranga yo kuza kureba ingagi kuzibona ku mafoto gusa dufite ipfunwe tutazireba amaso ku yandi cyakora bavuze bati buri munyarwanda wese ahava akagera ashaka ubushobozi bwo kuja kuzireba bati nurenda atange amafaranga magana atanu ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu rwanda rdb bwo buvuga ko muri rusange ibiciro bidahenze ku benegihugu mu gusura ingagi bwana francis gatare ni umuyobozi wa rdb abenegihugu ntabwo bibahenze kubera yuko gahunda yafashwe ni uko ubukerarugendo bushingiye ku kubungabunga ibidukikije cyangwa se twita eco tourism igomba gukorwa ku buryo hatajyayo umubare munini ndabaha urugero dufite imiryango cumi y'ingagi ishobora gusurwa ku munsi umwe ariko ntabwo dushobora kurenza abantu umunani basura buri muryango ku munsi kandi bamarana n'uwo muryango isaha imwe yonyine birumvikana rero ntabwo dushobora kurenza abantu barenze mirongo inani ku munsi bashobora gutsura ingagi kugira ngo bishobore kugira agaciro cyane cyane ko abantu babishaka kubikora aba ari benshi hirya no hino ku isi igiciro kigenda kijyana uh, n'uwo mubare wabo w'ababyitabiriye ariko abanyarwanda bahabwa amahirwe nta munyarwanda usaba kujya kureba ingagi ngo abibuzwe abafite ubushobozi babashije gusura izi nyamaswa zitwara kimuntu bo basanga amafaranga yishyuzwa abenegihugu yagombye kujya mu byiciro kugira ngo bajye bazumva nk'umugani ibihumbi mirongo itatu ntabwo ari menshi ariko byaba byiza hagiye habamo kategori zitandukanye na wa muturage wo hasi wo mu kinigi akabasha kuba yabasha gusura izo ngagi nawe undi utabasha kuyabona akabasha kuba yazimenya kuko ni ibyiza natwe tugomba kumenya kandi abanyamahanga ntabwo bakwiye kubidutanga natwe dukwiye kugira ayo matsiko umusanzwe umuhango wo kwita izina wari umenyerewe mu muryango nyarwanda inshuti z'umuryango n'abawugize barya ubunyano bita izina umwana nyuma y'igihe gito avutse ni umuco bamwe bavuga ko bacitseho ku mpamvu zitandukanye uyu wabonye akazi kubera kwita izina ingagi ku nshuro ya cumi na rimwe aratangiye ubushobozi twe tukibyara kubera dukuze twarabikoraga ariko buno ntabyo nkibona ese n'ubu ushobora kubona nta kintu ufite urahamagarira abaturage ubwo ukimenya ukabyihorera ugaheka umwana wawe ukajya guca inshuro ntacu ufite wabahamagara ngo ubahe iki busi aga ndi gukorera hano nibwo ndahamagarira abaturage kandi nanone ndi kuvuga ngo abana banje ndigarabahaza kwita izina abana b'ingagi bigiye kuba ku nshuro ya cumi na rimwe hamwe ku bana b'ingagi makumyabiri na bane ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere buvuga ko iki gikorwa gifite agaciro gakomeye ku buryo bitareberwa ku munsi nyirizina wo kwita izina kandi ko ubukerarugendo bukomeje kugira uruhare rukomeye ku nzego zose z'imibereho myiza y'abaturage ubukerarugendo mu mwaka ushize bwinjirije u Rwanda miliyoni zisaga magana atatu z'amadolari y'Amerika buri mwaka umuryango wanjye urakura urugo rwanjye rurarinzwe niyo magambo aherekejwe n'amafoto y'ingagi biri ku cyapa kimanitse mu irembo ry'ahinjira hazabera kwita izina yafatwa nk'atanga ikaze ku biteze kwitabira uyu muhango kubungabunga ibidukikije ubu n'ejo hazaza niyo nsanganyamatsiko y'umwaka Eric Bagirubusa ijwi ry'Amerika ikinigi mu majyaruguru y'u Rwanda
abakunzi b'ijwi ry'amerika by'umwihariko ab'ikiganiro dusangira ijambo muhishiwe icy'ejobundi ku cyumweru mu gitondo ni ikibazo cy'abanyabwenge bacika afurika kuko murabizi neza mu bintu bibuza ibihugu bya afurika gutera imbere harimo icyo kibazo cyo gutakaza abanyabwenge abahanga basobanura ko hari abanyafurika benshi benshi cyane bafite ubwenge butangaje ariko butagirira akamaro umugabane wabo afurika ibi biterwa ahanini n'uko benshi mu banyabwenge ba afurika bagiye bajya kwiga mu mahanga ntibagaruke hakaba n'abandi bari mu gihugu ariko bifuza kukivamo imiterere rero y'icyo kibazo mu burundi no mu rwanda nibyo ikiganiro dusangira ijambo kizibandaho ku cyumweru ntimuzacikwe
urakoze cyane thomas kamirindi ibiganiro by'iradijwi ry'amerika birabandanya dusubire mu burundi ubucuruzi bw'isoko bw'ibikoresho by'amashure mu isoko nkuru ya kirundo buracumbagira ivyo bivugwa n'abacuruzi ubwabo aho bavuga ko ivyo baranguye vya ibyo baranguye badashobora kubigurisha ngo baronke inyungu bavuga ko ibihe bya politike mu burundi bumazemwo iminsi ko ari vyo bibabangamiye inkuru ya jean bosco ndarurinze
intango y'ukwezi kw'icenda yari isanzwe irangwa n'uruja n'uruza rudasanzwe mu isoko nkuru ya kirundo mu bibanza bicururizwamo ibikoresho n'imyambaro by'amashure abacururiza muri ivyo bibanza bavuga ko ibintu vyahindutse mu buryo butaborohereza urudandazwa rwifashe nabi cane nta bakiriya turonka ana turafise impuzu zirabura za rise koreje amashati yera kaki izipantaro zirabura nta n'umwe atora ubu kandi nawe nivyo wibonera ego urabibona urumva rero ubu tufise ubukene nyene ntangere butagira izina kandi no ngaha ku kibuga urabona nta bantu bahari byifashe neza ku munsi twadandaza amafaranga miliyoni zibiri zibiri zirenga ubudandaje uvuze ngo wadandaje bakuguriye ni ibihumbi mirongo itanu ibihumbi ijana bapfi nk'amakaye ntibagura amashakoshi yose ntibagura ayo twaranguye turacayafise nk'amakaye nk'ubu twatumaga bakadandaza nk'amadozeni nk'atanu nko ku munsi mugo ubu nta dozeni ndadandaza abo bacuruza ibikoresho by'amashure bavuga ko n'ubu ibihe vya politike bitoroshe uburundi bumazemo iminsi bibandanya kubakorako byavuye nyene kwitsa ingorane no hari ikindi zapfuye byavuyeko nibi bihe turimwo abana barahunze nta bana bahari baza kugura abana barahunze nibo bahora ba- batugurira badahungutse rero mba dusaba ko bohunguka nyene bakaza no kw'ishure nyene bakatugurira kaza ko ari ubwo abantu bafise nk'amashati azotangura Eh, ubu nyene turabirindiye turabe ko abanyeshuri badutera bakaza kugura rwaba baheze umusinzi umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ubutunzi ati hasanzwe hari umuco mu ntara ya kirundo wo kugura ibikoresho by'amashure amashure agira ngo atangure akavuga ko bashobora kuba barindiriye ko leta itangaza icese aho amashure azotangurira alain trebert mutabazi ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ubutunzi ino iwacu mu kirundo abantu bamenyereye kenshi kugura ibikoresho by'ishure buca ishure itangura ko nk'ubu na muri leta ntibatangaza igihe umwaka w'ishuri uzotangurira hari igihe rero bazobigura hasigaye nk'indwi imwe mugabo murumva ko nabo bavuga yuko batari kubabigura nkuko bahora babigura byumvikana ko hariho bakeya bariko barabigura ahandi naho murazi ko rimwe na rimwe amakaye hamaze imyaka atari mike nyine icubahiro umukuru w'igihugu atanga amakaye ku bana biga mu mashuri mato mato hariho bamwe yamusanga rero barindiriye kubigura kubera n'ayo makaye bashobora gukura kwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu iyindi mvo nayo ino benshi basanzwe bashora igiterwa c'ikawa bakabishorera amashirahamwe yigenga asigaye agurika ubu rero hariho hamwe hamwe ayo mashirahamwe atarahemba ababashoreye nk'uko navyumvise amashirahamwe bivuga yuko mu minsi ya vuba bose bagiye guhemba ihemba rya nyuma nibaza yuko rero ayo mahera bayarose bazoca bihutira kugura ibikoresho vy'abanyeshuri icuka bahora bagura bahunze nta kibanza umuhanuzi wa buramatari ajejwe ivy'ubutunzi agiha mu bituma ibikoresho vy'amashure bitagugwa ico abahunze benshi baba batarahunguka nibaza yuko kiba kitarimo kuko benshi bamwe bamwe bamwe baramaze guhunguka kandi nabo nyine benshi nk'abo bari bahunze bahungutse baca biyumvira yuko bazobaha imfashanyo bakaca babanza kurindira mwaza yuko icyo kibazo umuntu yomenya neza yuko batariko baragura nkuko bahora bagura nk'amashuri atanguye niho boca bavuga yuko bataguze kenshi no mu kirundo basanze bamenyereye kugura ibikoresho by'amashure rimwe na rimwe n'amashuri yamaze gutangura urumva rero ntihararengerana nubwo abiga mu mashuri ya leta bavuga ko bataramenya aho amashuri azugururirwa abo mu mashuri yigenga amwe amwe bo bamaze gutangaza ko bugurura umwaka w'ishure kuri uwa mbere igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo nabo nyene bakavuga ko abavyeyi baje kwandikisha abana bigura intege bitandukanye nuko vyahora mu myaka iheze aho batumye ko kwandikisha abana bo mu myaka ibanza ibibanza vyahora bica vyuzura ubwo nyene mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze reka muri aka kanya tubumvishe akaririmbo k'umucuranzi wo muri afurika y'epfo yitwa lundi ako karirimbo ni mina twizere ko karirimbo ka rundi kabaryoheye mu gihe muri ko muratangura wikende kuri miko hano i washington dc ku ijwi ry'amerika mwari kumwe na oriyani itanga ishaka na aloyizi bigirimana turashimiye cyane abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije mugire umugoroba mwiza mwakoze na wikende nziza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.